Radio Sud Amerique. Nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanje Fide niyo ngabo nkaba ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha
ubwibanje ubutungane ni ubusaba yuko bwovuza abo bana imanza zikagoma zikurikiranwa bakabashumbusha hanyuma nabo nyene bakabaha igihano kuko babigize babibona kuko barya ntibari abana yuko bo bahohotera bakabaca amaboko
uwo ni Leonia Habonimana arera umwe mu bana babiri baciwe ibikonjo bagirizwa kwiba ibigori ku mutumba wa Kiremba wa Karemba muri komine Itaba ya Gitega mu Burundi igitero c'umuyabuzi cabereye mu karere karimwo umutekano muke mu buraruko bw'ikigobe ca Sinai mu Misiri cahitanye abantu amajana abiri na mirongo itanu na batanu emerson mnangagwa yarahiye no musi wa gatanu mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha wa zimbabwe yemeye guhindura bikomeye ko ibintu bimaze mu gihugu kimaze igihe kirekire kigeramiwe n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi oscar pistorius yahoze ari umunonotsi rurangiranwa mu gihugu cya afurika y'epfo yaciriwe umunyororo muremure kuruciriza kubera yishe umukobwa bakundana river steenkamp mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu izi ni zimwe mu nkuru tubashikiriza mu buryo bunonosoye mu kanya tubashikirize amakuru tubafitiye kuri iyi saha abategetsi bajeje umutekano mu gihugu cya misiri batangaje ko abikekwa ko ari abagwanyi bagize igitero ku musigiti wari wuzuye abantu uno munsi wa gatanu icyo gitero cyabereye mu karere karimo umutekano muke mu buraruko bw'ikigobe cya sinayi abantu amajana abiri na mirongo itanu na batanu bahasize ubuzima abategetsi bavuga ko abo bagwanyi barondera abashigikiye inteko zijeje umutekano mu musigiti wa al radwa lauda muri antunga mu gisagara ca bir a abed bamenyesha ko abantu bari mu modoka zine batanguye kurasa mu gihe c'ibisabisho vy'uno munsi wa gatanu ababonye ivyabaye bavuga ko abo bagwanyi barashe ku ma ambulance aratwaye bakomeretse mu bitaro biri hafi zibavanye ahabereye igitero intagondwa z'abayisilamu kenshi zahize inteko zijeje umutekano mu bitero vyazo yamara zaragize ibitero no ku masengero y'abakristu hamwe no ku misigiti indege z'ingwano z'igihugu ca misiri zivuga ko zagize ibitero mu bibanza vy'abagira iterabwoba mu karere ka sinai inyuma y'igitero c'uno munsi kuwa gatanu ku musigiti wa al rauda emerson mnangagwa yarahiye uno munsi kuwa gatanu mu mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha wa zimbabwe yemeye guhindura bikomeye uko ibintu bimeze mu gihugu kimaze igihe kirekire kigeramiwe n'ibibazo bikomeye vy'ubutunzi perezida emerson mnangagwa ashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu muri Zimbabwe mu gihe igihugu casinzikajwe bikomeye mu kiringo c'imyaka mirongo itatu n'indwi y'intwaro y'agahotoro ya Robert Mugabe. Mugabe yatanze imihoho ku munsi wa kabiri nyuma ko aremewe bikomeye n'igisirikare n'umugambwe uri ku butegetsi ZANU PF. Mu ijambo ryiwe inyuma y'uko arahiye Mnangagwa yatangaje ko Zimbabwe izogerageza kuriha amadeni ifitiye amakungu yamenyesheje kandi ko Zimbabwe izokorohereza kurushiriza ibidandazwa vyinjira mu gihugu kandi ko azokorohereza abanyazimbabwe kugira baronka amafaranga y'agaciro yatanze kandi umuhango ko azogirisha amatora mu mwaka uza nk'uko bitegekanijwe mnangagwa yabwiye abantu isinzi bariko baramwumviriza mu kibuga c'inkino co ku mugwa mukuru harare ko igikorwa gikenewe muri iki gihe ari gusubira kubaka igihugu yatangaje ko azoshrumbusha abarimyi n'aborozi batakaje ubutaka bwabo ku ntwaro ya mugabe umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson yasabye abategetsi bashasha ba zimbabwe kugirisha amatora atunganijwe ku mugaragaro kandi atarimwe amahinyu oscar pistorius yahoze ari umunonotsi rurangiranwa mu gihugu cya afurika y'epfo yaciriwe umunyororo muremure kurushiriza kubera yishe umukobwa bakundana river steenkamp mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu umunyororo yaciriwe wiyongeye inshuro zibiri kuwo yari yaciriwe imbere yaho sentare nkuru yungururizwamwo imanza muri afurika y'epfo yongereje uno musi wa gatanu umunyororo wa pistorius mu kuva ku myaka itandatu uja ku myaka cumi n'itatu n'amezi atanu abashikiriza manza bari basabye umunyororo w'imyaka cumi n'itanu kuri pistorius batangaje ko imyaka itandatu y'umunyororo yari yaciriwe imbere yaho yari mikeyi cyane ku buryo butangaje umuvugizi w'umuryango wa steenkamp yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abongereza reuters ko umuryango wiwe wemera ko ubutungane bwakoze akazi kabwo kandi ko babwizigi pistorius yarashe steenkamp mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu yagumye avuga mu rubanza rw'iyo ko yamwitiranije n'umusuma radiyo ijwi ry'amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu kuri ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com na facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere sentare ya afurika ijejwe kubahiriza uburenganzira bwa muntu yanse ubusabe bwa madamu victoire ingabire atavuga rumwe na leta y'u rwanda ingabire atwara umugambwe fdu inkingi utaremerwa n'amategeko y'u rwanda yari yitwaye asaba ko iyo sentare yotegeka u rwanda uh, rukamufungura inyuma y'imyaka irenga indwi afunzwe umenyesha amakuru y'ijwi rya amerika pierre clave niyo nkuru ari arusha yakurikiranye iyi nkuru kimwe mu bikuru bikuru madamu victoire ingabire atavuga rumwe na leta y'u rwanda yari yasabye ko sentare y'afurika ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu yotegeka u rwanda nuko yorekugwa akaburana y'idegembya inyuma y'imyaka irenga indwi afungiwe mu gihugu ciwe sentare yahakanye ko idashobora gufata iyo ngingo yo gutegeka irekugwa ry'uwo atwara umugambwe fdu inkingi utaremegwa n'amategeko umucamanza eri haji gise aturuka mu gihugu ca senegal yasomye iyo ngingo yaseguye ko iyo sentare idafise ubwo bubasha yongeye koko uwitwaye hamwe n'abamuburanira atabyemezo bikwiye batanze bigaragaza ko akwiye kurekurwa gusa umucamanza erhaj yamenyesheje ko iyo sentare itobera intambamyi u rwanda hamwe rwabona ko bibereye ko ingabire arekugwa naho biri uko sentare yavuze ko u rwanda rwahonyanze ingingo zibiri mu gufunga ingabire iya mbere iyo sentare ivuga ko atahawe uburenganzira bwo kuronka abamuburanira mu mwidegemvyo iya kabiri iyo sentare yatangaje ko u rwanda rwahonyanze ubwigenge bw'uwo mukenyezi bwo gushikiriza ivyiyumviro aho sentare imenyesha ko ingabire atwara umugambwe fdu inkingi amajambo yose yavuze atari gufatwa nk'icaha kuko avuga nk'umunyepolitike kandi atavuga rumwe na leta naho biri uko sentare yongera ko ko hari amajambo adakwiye gushikirizwa kubera ibihe by'ihonyabwoko igihugu caciyemwo ingabire yari yitwaye kandi anavuga ko urubanza rwiwe rutaburanishijwe mu rwanda n'abacamanza bigenga kandi hakurikijwe amategeko aho sentare yavuze ko atamategeko yahonyanzwe ikindi uwo munyapolitike yitwaye avuga ni uko ingo z'abamwunganira hamwe n'amasura yiwe zasatswe n'igipolisi ko rero hahonyanzwe agateka kiwe naho nyine sentare yakanye ko atamategeko yarenzwe mu gihe igihugu kibonye ko ari ugukingira umutekano w'igihugu yaba yitwaye yaba na leta y'u rwanda yitwariwe nta ruhande na rumwe rwari rwaserukiwe igihe urwo rubanza rwasomwa iyo ngingo imaze kuja habona mu bayikurikiye hari ibyo bashimira iyo sentare n'ibyo bayigaya uyu ni karine probert umwe mu banyamategeko bakorana n'iyo sentare ati ndakeje sentare ku ngingo yasomye cyane cyane ku byerekeye ko uburenganzira bwa ingabire bwo gushikiriza ivyumviro bwahonyanzwe kuko yafatiwe ku byo yavuze kandi ari umunyepolitike kubimuhanira rero bisubiza inyuma ubwo bwigenge ariko na sentare yagarutse iravuga iti ni ukuraba ibihe u rwanda rurimwo nibaza ko sentare yaravye imigenderanire itari myiza ifitaniye n'u rwanda n'aho atarekuwe ndizeye ko ico gihugu kizosubiza mu gateka uwo mukenyezi gusubiza mu gateka kiwe ingabire nivyo nyene iyo sentare yasavye ko vyokorwa n'u rwanda mu kiringo c'amezi atandatu ari imbere gusa abandi nabo batashimye ko amajwi yabo yumvikana bavuga ko ari ingingo ifobetse kuko hatavuzwe neza ivyo ico gihugu kizokora abandi bati birababaje kubona iyo sentare itavuze uwatsinze urubanza hagati y'impande zibiri ico sentare yirinze kugira ico kivuga ko naho ingabire yasavye ko yoronswa indishi y'akababaro aho yahamagariwe kudondagura ivyo yifuza vyose mu minsi mirongo itatu naho u rwanda hari ibyo rwasabwe rwarasenyuye amasezerano yemerera abanyagihugu n'amashami yigenga kwitura iyo sentare uwutwara iyo sentare sylvain ore avuga ko ari bisanzwe madamu victoire ingabire ubu amaze imyaka irenga indwi afungiwe mu rwanda yafashwe atabwa muri yombi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi atahutse mu gihugu inyuma y'imyaka cumi n'indwi yari amaze hanze akurikiranwa n'ubutungane ku byaha bitandukanye birimo gukwirakwiza ibihuha n'ibyiyumviro by'ihonyabwoko bita ingengabitekerezo ya jenoside byamuviriyemo gufungwa imyaka cumi n'itanu Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru umucamanza muri sentare nkuru mu rwanda yemeje ko ingingo ifunga by'agateganyo abanywanyi ba fda inkingi idahinduka avuga ko ingingo yabo yo kunguruza uh, kwabo atashingiro ifise ko bategerezwa kubandanya gufungwa by'agateganyo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagiriwe ubusa iminota ibarirwa muri irindwi niyo umucamanza mu rukiko rukuru yakoresheje asoma imyanzuro y'ubujurire ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo abarwanashyaka b'ishyaka fda inkingi ritemerewe gukorera mu rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda bamugejejeho n'icyemezo abaregwa bwana teofile ntirutwa uhagarariye fda mu mujyi wa kigali na mugenzi we vena abayisenga bivuga ko ayihagarariye rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda bakurikiranye bahagaze imbere y'umucamanza uruhande rw'ubushinjacyaha ntirwari ruhagarariwe mu cyemezo cye umucamanza mu rukiko rukuru yahereye ku nzitizi abaregwa bombi bamugejejeho zo kuba bavuga ko yakererewe kuburanisha ubujurire bwabo ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa cumi y'umwaka wa bibiri na cumi na karindwi nibwo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yanzuye ko bwana ntirutwa na mugenzi we bwana bayisenga bagomba kuba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu yemeza ko hari impamvu zikomeye ku byaha baregwa byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho mu rwanda abaregwa bavuga ko bahise bajuririra icyemezo cy'umucamanza kandi ko ubujurire bwagombye kuba bwarasuzumwe mu gihe cy'iminsi itanu bityo ko kwirengagiza inzitizi zabo byaba ari ukubarenganya nkana umucamanza mu rukiko rukuru aravuga ko izi nzitizi nta shingiro zifite aravuga ko abaregwa batagaragaza ko urukiko rwaba rwarirengagije nkana ubujurire bwabo kandi ko iminsi itanu iteganywa n'amategeko yo kubusuzuma ishobora kongerwa bitewe n'indi mirimo y'urukiko umucamanza kandi yavuze ko abaregwa batagaragaza niba hari abandi baba barajuriye nyuma yabo nyuma bakabatanga kuburana ku ngingo y'ifungwa ritubahirije amategeko abaregwa bombi uhereye kuri bwana bayisenga avuga ko yafatiwe rubavu ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa cyenda n'abantu bambaye igisivire bitwaje intwaro bamupfuka ibintu mu maso bamwerekeza ahazwi nko kwa gacinya igikondo mu mujyi wa kigali aravuga ko yahamaze ibyumweru bitatu umuryango we utazi aho aherereye bwana ntirutwa nawe kuri iyi ngingo y'ifunga ritubahirije amategeko avuga ko yafatiwe i kigali ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa cyenda n'abantu bambaye igisivire bitwaje intwaro bamupfuka ibintu mu maso bamufungira ahantu hatazwi aravuga ko yahamaze iminsi cumi n'irindwi umuryango we utazi aho aherereye abarwanashyaka b'ishyaka fda inkingi bombi bavuga ko umucamanza wa mbere ibi yabirenze hafata icyemezo kibafunga ubushinjacyaha bwe ariko bukavuga ko inyandiko z'ifatwa zatanzwe n'ubugenzacyaha arizo zagombye kuba zishingirwaho kuko ibizikubiyeho bihabanye n'ibyo bavuga umucamanza mu rukiko rukuru aravuga ko umucamanza wamubanjirije mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yasuzumye ingingo asanga abaregwa batarafunzwe bihabanye n'amategeko nawe yanzuye avuga ko bigaragara ko hari impamvu zikomeye zituma abarwanashyaka ba fda inkingi bakomeza gukekwaho ibyaha baburana n'ubushinjacyaha kandi ko kubera bukibakoraho iperereza bagomba gukomeza kuba bafunzwe by'agateganyo yashimangiye ko icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge wamubanjirije kidahindutse abaregwa bahise bashyira imikono ku cyemezo cy'umucamanza ku masura bagaragaza ko batacyishimiye bwana teofile ntirutwa uhagarariye ishyaka fda inkingi mu mujyi wa kigali na mugenzi we abayisenga vena bivugwa ko ahagarariye iri shyaka mu burengerazuba bw'u rwanda mu karere ka rubavu biyongereye ku bandi barwanashyaka barindwi nabo bafunzwe abo bafunzwe mbere barimo bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere wa fdi uretse kuba barafashwe bagafungwa mu bihe bitandukanye naho ubundi bose barererwa ibyaha bimwe byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho mu rwanda ibyaha byose barabihakana bakavuga ko byahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo gusenya no kwikizira ishyaka ritavuganwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ishyaka fda inkingi ryamamaye cyane mu bihumbi bibiri na cumi umwaka umukuru w'iri shyaka madame victoire ingabire umuhoza yashakaga guhatana na perezida paul kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ni ingingo itaramuhiriye kuko inkiko z'u rwanda zamuhanishije gufungwa imyaka cumi n'itanu nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba no kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo n'ibyaha bavuga ko bishingiye kuri politiki kuri uru rwego birasaba ko bwana teofile ntirutwa na bwana vena abayisenga bategereza urubanza mu mizi ku itariki na n'ubu itaramenyekana akabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze erike kuri iyo nkuru radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi abana babiri b'imyaka itanu n'imyaka icyenda baciwe ibikonjo bagirizwa kwiba ibigori ku mutumba wa karemba muri komine itaba intara ya gitega abagirizwa bariyemerera icaha aho bafungiwe mu gasho k'inyamiramabi muri komine itaba ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijwi ry'amerika fidel d'antoine sabimana abo bana babiri baciwe igikonjo cy'ububamfu umwe umwe mu ijoro ryo kuri uwa gatatu ku mutumba wa karemba komini itaba intara ya gitega hagati mu burundi batemwe bikekwa kuba bari mu bantu biba ibigori mu mirima nk'uko bimenyeshwa n'abiyemera gukora ico caha bizimana rishar w'imyaka itandatu yiga mu mwaka wa kabiri na ndayishimiye arine w'imyaka icenda aho bagwariye mu bitaro vy'ikibuye muri komine ya bukirasa z'intara ya gitega barahakana ko ata bigori bivye ahubwo bari bagiye kwitorera amavoka ya korotse mu itongo iwabo bose basanzwe ari imfuvyi barezwe n'inshuti zo mu miryango habonimana leoniya areze umwe muri abo bana iryo voka bandura ko amavoka hariho akantu ka konga urumva kegereye umwonga nyavoka naryo rikari kugacamo k'umwonga urumva rero banduye nyamavoka baca ngo bamanuka nyene hepfo nyene urumva ngo impande ya nyabigori ngo nyabahungu ngo bacava mu gitoki ngo baca bavuga ngo nimuhagarare ngo baca barahagarara urumva nyene bafise ngo umwaka ngo buvuka bubiri ubundi ngo buvuka bubiri bahagaze ngo baca bababwira ngo shira amaboko hasi ngo baca barashira hasi nyene ukuboko ngo ngo barubika hasi ngo baca baratema batemye umwangora nkagucika ngo bazana imbuga itabaca barakereresha nyene baraheza induru nyara ngo ubwana bwarakomye induru mugango ntago ntacatabaye abo bana bamaze gutemwa baraye mu ishamba batogwa mu gatondo ko kuri uku wa kane nk'uko tubibwirwa na Leonia Habonimana nabimenye bukeye hanyuma ntabaza nyene abajejwe umutekano abajejwe umutekano baca baraza barabafata babafasha ati reko tubafashe nimubajane kwa muganga natwe dusigaye turabitohoza umukenyezi arafise ico asaba ku vyabaye kubw'ubanje gutungane ni ubusaba yuko bwovuza abo bana hanyuma bahejeje kuba bavuza abajejwe igihugu bagaheza bagakurikirana abana imanza zikaguma zikurikiranwa hanyuma zikurikiranywe bakabashumbusha hanyuma nabo nyene bakabaha igihano guko babigize babibona guko barya ntibari abana yuko bo bahohotera bakabaca amaboko nzira ubusa matirida nawe nyene afatanya na habonimana kurera abo bana b'imfuvyi boba baturusha inganji boturabira abo bana ukuntu bameze bakabona ico bagikwiye twe nta rubanza twoca nibo bokwicira kuko abo bana bose ni imfuvyi ubona afise se urya ntafise se bose ni imfuvyi kandi mu bisanzwe turakenye turabakene uwo ni muramwanje mu bisanzwe umwana je ndamutunze kandi abo bana bose basigaye muhira nije ndabatunze nk'ubu je ndi umukene nta kintu nikora kose irasiyo siki ndayiga ari uko mvuye gukorera abantu salvatore bakundukize jejwe ibibazo by'imibano muri komini itaba yagize icyo avuga kuri ubwo bukozi bw'ikibi mu bisanzwe witegereje ivyabaye biteye agahinda ntaco umuntu yobivugako mugabo gusa tubona yuko umuntu yokurikiranira hafi yuko abo bantu bakurikiranwa n'ubutungane kugira ngo ejo ntibazoce basohoka bidegenza bavuga yuko inkozi z'ikibikumbure zikora ibyaha hanyuma zikaca zirekurwa twamaze gutegura yuko ejo tuzoja kugirisha iyi nama kugira ngo duhumurize hanyuma tubabwire yuko ata bantu boza barihanira niyo umuntu yabafashwe mu caha mu ikosa kanaka ko yokwitura ubutungane ndayikengurukiye shadrake w'imyaka cumi n'icenda na bayubahe dide w'imyaka cumi n'itandatu aho bafungiwe mu gasho k'inyamiramabi muri komini itaba bariyemera ko aribo bakoze ico kibi bakavuga ko bicuza ku vyo bakoze igitega fide d'antoine sabimana ijwi ry'amerika
urakoze fidele antoine kuri iyo nkuru abarundi bane bariko bararoba mu kiyaga rweru bafashwe n'abasirikare b'u rwanda bagenda babatwaye abandi babiri eh, bagarujwe n'igisirikare c'u burundi abo barovyi bo mu rweru ku ruhande rwa komine giteranyi mu ntara ya muyinga bavuga ko iryo fatwa rya bagenzi babo rituruka ku migenderanire itifashe neza hagati y'u rwanda n'uburundi bagasaba ko iyo narwugwa ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu jean bosco ndarurinze ku cambu c'abarovyi ca nzove ku kiyaga gweru niho abarovyi b'abarundi bane bafashwe mu gitondo c'uwo wa gatanu buririye amato yabo ni nko ku birometero vya baba mirongo icenda uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga abarovyi babiri bazindutse kuroba inyuma zabo babonye uko bafashwe nabo nyene bavuga ko bari bafashwe abo bagiye bajanye bababonye nk'uku nyene babaciye ko bacamuye ahantu munsi y'isafi babatoye nyene ku mwega w'i Burundi ntawe ari yababonye ukuntu bari baje hari hakiri mu mutwenzi abandi bane bari imbere zacu bari bamaze kubatwara bamaze kubatwara rero n'ubu ntituzi ko babasikanye cibure baba babarekuye na- nabo bavuga ko tudakwiye mbere kuja dukomeza kubavogera mu mazi y'iwabo kandi aho hantu no kwitwara mu mazi y'uburundi ntabwo mwamwari mwarenze kugira murondere udufi hariya oya twari mu burundi mbere em, kugira tuzogere nk'abo mu- mu ruzi rw'u rwanda twaba twari dusigaje kugenda nk'ibiro nka mirongo ibiri n'ibindi aya makuru aremezwa n'abajejwe intwaro muri komine na zone ya masaka ya komine giteranyi ahatwarirwa abo bafashwe celestin ngendakumana umukuru wa zone masaka avuga ko atari aba mbere bafashwe n'abasirikare b'u rwanda hari uwitwanya bendane sitori agira ahwanye ikiringo c'amezi atatu ari mu rwanda kandi harimo n'ubugizi bwa nabi ko n'amato yabo baciye bamenagura kuko ntiyongera kuboneka hanyuma hariho abo bajanye mu nyuma nyene mu- harimwo uwitwa nyandwi n'uwundi muhungu bo barabarekuye mu makuru turonka batubwira yuko bagezeyo babashyira mu buto- bujyo butandukanye umugabo wonya bene nesitori turashobora kumuronka twashatse kumenya ingene abakorera mu kiyaga bashobora kumenya ahari urubibe rugabura u rwanda n'uburundi mu kiyaga umukuru wa zone masaka arabisigura yerekana ko abasirikare b'u rwanda barenze urubibe ego nubwo urubibe rudashobora kuboneka turahamaze igihe kirekire ubwo ruza abarovyi b'abarundi n'abanyarwanda barobera hamwe mugabo uri kurabiraba haraboneka aho abanyarwanda batahora barenga ni ukuvuga yuko uno munsi canke mu bihe bazigiye bafata abantu mu- mu vy'ukuri barenze umupaka kuko hari hantu batahora barenga umwe mu bagize komite y'uburovyi ku cambu ca nzove avuga ko urubibe rusoba abarovyi ku mpande zose yego tugereranije kubera ko atari urubibe rurimo baraza bakinjira mu mazi y'i Burundi hama bamaze kwinjira mu mazi y'i Burundi kubera ko twe tubona ko mubona nta rubibe ruba rurimo turagerageza kugira ngo duce turaba ukuntu dushobora ku- kubona ko barenze ata rubibe bigaca bitugora cyane e, abajejwe umutekano ntabwo tugira tubibabwira kubera yuko twebwe nta rubibe tuba tubona ruba ruhari abarovyi bo bavuga ko izo ngorane zose ziriko zituruka ku migenderanire itifashe neza hagati y'uburundi n'u rwanda bari n'ico basaba kuri ico imigenderanire yo mu burundi n'u rwanda imeze nabi rwose kuko urumva abanyarwanda bakomeje kutwibasira nyene baza bakomeza baza kudutora mu burundi baza kutwononera baduhomvye imitahe bokomeza nyene kutuza imbere hanyuma bagakomeza kuja badukurikirana bakongera bakumvikana n'abo babanyi b'u rwanda kugira ngo bareke gukomeza baza kudusanga mu burundi kudu- kudukoresha nabi ego noco gituma numva ko imigenderanire atari myiza oya ni mibi nsiheza n'ukuri nibakoresha ubwumvikane natwe turabe kuko tuguma turonkera eh, irasire y'abana n'umukuru wa zone masaka yagize ico asaba icyo dusaba ni uko abanyarwanda bokubahiriza abarundi kandi ikindi dusaba ni uko batosubira kubafata baca babasinzikariza ubuzima kuko hari uwo bigeze gufata yitwa wizeyimana damiyano baramukubita aramererwa nabi gushika avurirwa mu bitaro imugano tugasaba n'abategetsi b'i burundi ko botuba hagufi kugira ngo icyo kibazo kize kirava mu nzira atangorane zinze kubaho ibibazo ku barovyi bakorera mu biyaga vyo mu buraruko bw'uburundi bituruka ku migenderanire itifashe neza hagati y'uburundi n'u rwanda vyari bimaze kuvugwa no ku ruhande rw'intara ya kirundo mu biyaga gweru na cohoha aho hari n'abamaze kuharasigwa ku cambu ca nzove ku kiyaga gweru mu ntara ya muyinga iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
muri uwo mwanya eh, twumviriza amakuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga eh, binini duhere mu rwanda aho turi kumwe eh, kuri telefone na jean claude munyandinda jean claude wiriwe
Mwiriwe neza Fidel.
Wotubwira amakuru yerekeye inkino ategekanijwe eh, zitegekanijwe mu mpera z'indwi mu Rwanda?
icyo nababwira ni uko shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda izaba igeze ku munsi wayo wa munani imikino ikaba iteganyijwe ejo kuwa gatandatu ndetse n'ejo bundi ku cyumweru nababwira ko imikino ine ariyo iteganyijwe ku munsi w'ejo aho ikipe ya pfc izakira mukura vitori siporo i kigali ikipe miroplase hariya ku kibuga cyo kwa mirongo igikondo ikazahura n'ikipe amagaju undi mukino uzahuza kiyovu siporo na marine fc uzabera kuri stade olympique hariya ku mumena ikipe ya bugesera izakira sunrise nyamata iyo mikino niyo ine iteganyijwe ku munsi w'ejo kuwa gatandatu indi mikino itatu izaba ku cyumweru ariyo ikipe ya kirehe izakira espoir ku kibuga cy'ikirehe mu karere ka kirehe umukino wundi wa kabiri uzahuza ikipe ya gicumbi fc izaba yakiriye polisi fc ku kibuga cy'igicumbi hari ibyumba undi mukino n'uzahuza as kigali na eteseri fc aho ngaho hazaba ari ku itade ya kigali i nyamirambo imikino rero irindwi muri rusange ababwira fidele ko ikipe ya mbere kugeza ubu ngubu kuri gahunda y'agateganyo ya shampiyona ari ikipe ya kiyovu siporo mu mikino irindwi imaze gukinwa muri shampiyona imaze kugira amanota cumi n'atanu ikurikiwe na aprc n'amanota cumi n'ane mu mikino irindwi iya gatatu ni ayesi kigali n'amanota cumi n'atatu mu mikino irindwi hanyuma ikipe ya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ikipe ya kirehe efuse ifite amanota atandatu mu mikino irindwi muri make uretse umupira w'amaguru hari eh, izindi nkino ziba ziriko ziraba ubona hari ico bivugwa ko
O, navuga ko nta byinshi biri kuvugwa mu mikino cyane cyane gusa umupira w'amaguru tuwugarutseho twavuga ko eh, umutoza w'ikipe y'igihugu amavubi apanihe umudage amaze gushyira ahagaragara urutonde rw'abakinnyi makumyabiri na batatu bazifashisha mu irushanwa rya sekafa rizatangira urabizi ko sekafa Eh.
izatangira mu cyumweru gitaha hariya muri kenya Eh.
bamaze guhamagara abakinnyi makumyabiri na batatu bazifashisha urakoze ari jean claude munyandinda tuve mu rwanda dukubitiye mu burundi aho evariste nzikobanyanka nawe atubwira amakuru y'inkino eh, zitegekanijwe mu mpera z'indwi mu burundi evariste wiriwe
Mwiriwe neza Fidel.
Na- nizihe nahehe makuru ategekanijwe ku vyerekeye inkino mu mpera z'indwi Amakuru amakuru y'inkino ategekanijwe mu mpera zino ndwi ni uko eh, shampiyona y'igihugu mu cyicaro cya mbere izo bigeze mu mpera zino ndwi rero ku munsi ugira wa cumi na kane w'ihiganwa ni ukuvuga yuko hategekanijwe inkino umunani zizobera ku bibuga bitandukanye by'igihugu Eh, Fidel ndakubwira ko inkino zihambaye muri izo nkino umunani ari inkino zitatu ni urukino ruzohuza kuri stade ry'izigiro mu rumonge umuguvitaro eh, hamwe na musongati w'igitega ni urukino kandi ruzohuza eh, kuri stade rukundi ngozi mesaje ngozi na reriya rubujumbura ni n'urukino kandi ruzobera i muyinga ruzohuza olympic stade wo muri iyo ntara na aigle noire w'imakamba shampiyona igeze he
shampiyona igeze ku munsi ugira uwa cumi na kane gushika ubu umugwi wa mbere uri ku isonga ni umugwi lidia ridike burundi sport for africa wo mu gisagara cya bujumbura benshi bazi ku ku izina rya rumuri kuko ni umugwi eh, wavukiye muri kaminuza y'uburundi umugwi wa nyuma rero uri mu kibanza cya cumi na gatandatu gushika ubu ni delta star wo mu gatumba urakoze yari umumenyeshamakuru wacu ku vyerekeye inkino evariste nzikobanyanka mu burundi nshuti eh, muriko mukurikirana ibiganiro vyacu mu kanya turasezera ku biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru twari tubafitiye abategetsi bajejwe umutekano mu gihugu ca misiri batangaje ko abikekwa ko ari abagwanyi bagize igitero ku musigiti wari wuzuye abantu no musi wa gatanu ico gitero cabereye mu karere karimwo umutekano muke mu buraruko bw'ikigobe ca sinayi abantu amajana abiri na mirongo itanu na batanu bahasize ubuzima abategetsi bavuga ko abo bagwanyi barondera abashigikiye inteko zijejwe umutekano mu musigiti wa al rauda mu gisagara ca bir al abel ku yindi nkuru twabwiye ko emerson mnangagwa yarahiye uno munsi wa gatanu mu mabanga y'umukuru w'igihugu mushasha wa zimbabwe yemeye guhindura bikomeye uko ibintu bimeze mu gihugu kimaze imyaka mirongo itatu n'indwi kigeramiwe n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi perezida emerson mnangagwa ashigiki- ashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu mu gihugu casinzikajwe bikomeye mu kiringo c'imyaka mirongo itatu n'indwi n'intwaro y'agahotoro ya robert mugabe oscar pistorius yahoze ari munonotsi rurangiranwa muri afurika y'epfo yaciriwe umunyororo muremure kurushiriza kubera yishe umukobwa bakundana river Stick- steve camp Stan Camp mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu Nyororo yaciriwe wiyongeye inshuro zibiri kuwo yari yaciriwe imbere yaho nshuti mu kuriki- mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha nibo bigarukiye kuri radiyo ijwi ry'amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi eh, tubasaba no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika